Yabudu Shams and Qamar. The thing when they worship, na sun, then they worship sun. Well, Qamar. Some day we be, we even be say na moon then they worship. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق ولم يفرق بينهم. All of them, Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, they make them leave this thing. He prohibited them, all of them, Prophet. He asked them to leave those things and return themselves to the worship of God. Qatalahum wa lam yufarriq bainahum. He no, he no differentiate between them. You see the person he say he dey call prophet of God. He said make he call God. He no differentiate between person wey dey worship. He no differentiate between the person wey dey worship sun and that person wey say na saintly human being in dey worship. All of them they are polytheism na Association is the they associate partners with God. What dalilu qawluhu ta'ala. The reason for this we say, Allah say, وقاتلوهم حتى لا تكون Sure say you fight them. حتى لا تكون فتنة until there will be no any worship aside from worshiping God. And all acts of worship will be for only God alone. ودليل الشمس والقمر Inside Quran Allah tells us that people truly some people they say that they worship the sun and moon قوله تعالى ومن آياته يا الله تلو في القرآن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من آياته And truly, truly, among his signs are Layl and Nahar, nine be the alternation between day and night, Washams will come up. Sun and moon, they are among their signs la tasjudu li shamsi la tasjudu li shamsi wala lil qamar make una no go dey bow down make una no dey bow to sun wala lil qamar make una no bow to moon o wasjudu lillahi alladhi khalaqahun just bow to god alladhi khalaqahun wey be say truly na him na him create all those things in kuntum iyahu ta'budun if na truly truly una do una wan worship god na god make una worship. mukuna no worship sun mukuna no worship moon wadadilul malaika another evidence wey be say god tell us say truly some people na angels dem dey worship you go see that one inside quran wey allah say. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنت wala ya'murakum and no prophet go order una an tattakhidul malaikata wala ya'murakum and una no go no, no one nobody go order una say an tattakhidul malaikata say make una take eh, angel uh, angels wan nabiyina arbaba min dunillah we no go send any any prophet any messenger we go say you go come tell una say angels, Abina himself, or in like among the prophets of God. Make una think of God. Oh. That one, God no go, no day, no go sign that one. What the lady will be yeah. The evidence should be God tell us some people say the messengers of God and they worship luhu Ta'ala. We go see and where Allah tell us inside Quran chapter five say وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته When قال الله يا عيسى ابن مريم I remember when Allah tell us when Allah say يا عيسى ابن مريم O Isa O Jesus son of Mary أنت قلت للناس Now you should now you tell people say اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Shey na you dey tell people say make una take me and my mama Medunillah ilahain as two gods Medunillah aside from the true God. Allah dey ask the prophet Jesus so and he say ma qultu ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu Allah rabbi wa rabbi wa rabbakum. Say the thing we be say in tell them say let's alim an akula my let's alim bi Hak. Say he no get that he no get that audacity to talk that kind thing. ma kuntu lahum illa ma amartani bihi the two we command to tell them I have told them Allah, rabbi wa rabbakum say make them worship God oh. o be my we create me and we create them for kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim and God truthfully go He bear witness say me I not tell them make them worship me oh. I not tell them say make them take my mama as God oh. because today you go see some even some sects of people wey be say they take Jesus as God. Some even come say, no, if Jesus is God, in Mama said, that woman when he born himself, is supposed to be a super miraculous human, human being. So that woman is supposed to be God. So people, some people say, they say, believe, say, Mary, Holy Mary, is supposed to be part of God. What Guadalupe for the faith. So all these things, God detects them. God prohibits them for, for us. What Guadalupe for the faith. evidence for the fact say some people dem dey worship in uh, saintly people qawluhu ta'ala na him you go find am inside where allah tell us inside where god tell us inside quran chapter seventeen verse fifty-seven say. أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ulaika alladhina yad'un those people will be say dem they call then they put their prayer to yabtaguna ila rabbihim alwasila they themselves they dey find a way to meet to seek god people wey be say you think say na na baba anything wey you don want wey you want if you don see am your problem don solve that person himself he dey find way to reach God. He himself dey call upon God. Wayarjuna rahmata. That person sef dey seek dey ask God to meet God. give am may may bless am make he give am him him mercy o he dey seek for God mercy wayakonfuna adama and truly himself dey fear say God no punish am na that kind human being you to come take am your God he say na saintly person if he be saintly person wetin make you no fit live sin make you too you dey close to God when you be say you go meet human being dem go come dey dem go dey gba you dem go dey dem go dey four one nine your head and you go dey there. God saying not send you all these things, all these things. I mean, not send those person himself. ودليل الأشجار والأحجار The evidence for the fact say people, some people did see, na ashjar, na trees wal ahjar and stones men in the worship. قوله Taala. you go find an inside Quran chapter 53 verse 19 and then 20 we Allah we got tell us say أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى أبي من أنوسي that idol really they call Lat and Uzza ومناة الثالثة الأخرى and the third of them really they call Manat all these names Now, names of idols who is we see worship for the city of mecca during the old days but for today people dey with say dem get their own different type of idol Who is wey say worship we be say either na from tree tree with dem go cut na im go go cut go use the idol some are stone wey be say dem carve dem uh, go use go to the idol another evidence. وحديث أبي واقد الليثي نعم دي narration wey Abu Waqid al narrate قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين one day we all we will be companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam we left home with the Prophet to Hunayn. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ الْكُفْرِ Abu Waqid al-Laythi, he said, and shortly they just left the belief which means they, we can say you know they too long with the access Islam before that that incident happened. So they never really really internalized Islamic uh, knowledge, lessons of Islamic worship. So they, they say they don't leave paganism, enter Islam. You know, you know they too long. Follow us on twitter.com slash Dawa Nigeria and on Facebook, facebook.com slash Dawa Nigeria. To support this and lots of other good work, please visit dawanigeria.com slash support for our online and offline donation channels. Dawa Nigeria, reviving the human. Bite, bye, bye.